iyi ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika irabandanya kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda dusamiranira kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu mu burundi ni kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki mirongo itatu z'uku kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi dusamiranira i washington dc muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro uyu ni umwanya waca ikiganiro muri isanga ikiganiro cy'ijwi rya amerika mukurikirana kuva ku munsi wa mbere gushyika ku munsi w'imana ikiganiro giha akaryo ababijejwe mu karere na cyane cyane mu burundi n'u rwanda bakagira icyo bashikirije abatwumviriza namwe mukaronkera akaryo ko kubaza ibibazo cyangwa gutanga intererano nk'uko bisanzwe ikiganiro n'icyanyu ibyiyumviro cyangwa ibibazo byanyu n'intangere kugira duce hirya n'ino ku byo tuganirako abifuza kugira icyo bashikirije cyangwa baterereye mujye kutwandikira kuri facebook yacu muduhe na telefone zanyu abamaze kuzitanga turabashimiye cyangwa mutange ibyiyumviro mutwandikire kuri whatsapp kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ndasubiramwo ni kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ikiganiro ni muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
turabararitse mwese mutwumviriza uburundi bwatanguje ihiganwa ryo guhitamwo umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge kurusha abandi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda kuva icyo gihe gushika ubu abigeme batanu baramaze gutorerwa uwo mwanya abo bigeme bagomwa ku bwiza bwabo ndetse no ku migambi y'iterambere baba bifuza kugeza ku banyagihugu mbega hari icyo bamariye uburundi biciye muri iyo migambi ni mu kiganiro muri sanga cyo kuri uyu wa gatanu umutumire dufise ni ange bernice ingabire ni misi burundi cyangwa umwigeme mwiza kurusha abandi yatowe muri uyu mwaka akaba akiri mu kiringo gushika iki gihe murahawe ikaze rero nk'uko bisanzwe tu- mu- turungikire telefone zanyu nk'uko twayibabwiye mubwire icyo mushikirije turi kumwe na ange bernice ingabire kuri telefone ange bernice turabaramukije
turamubwira cyane Ego me murakoze kubona mwafashe aka kanya kugira muganire n'ijwi rya Amerika.
yego murakoze namwe Ego me nk'uko mubyumvise turiko tuvugana kuri iki eh, kuri uyu mwanya wa wo twita Miss Burundi canke umwigeme yabaye mwiza kurusha abandi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi na bi- na cumi na gatandatu murambabarira gushika umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi Ange Bernice Miss Burundi umuntu yokwiyumvira ko ari umuntu akomeye yiberaho akamamara ku bw'ubwiza bwiwe ni naco mu byo bamutorera baraba ni iki nyamukuru mushinzwe gukora
Eh, okay murakoze cyane Eh, ico nyamukuru tuba dushinzwe gukora nk'uko mubivuze umuntu atorwa kubera baba baravye ahanini eh, ego ivyo- n'ivyo- ivy'ubwiza barabiraba muga bararaba n'ubwenge niko novuga Bara- baragusaba yuko ushikiriza umugambi hama uwo mugambi bivanye n'ukungene wawusiguye bivanye n'ukungene wishyura ibibazo bagahitamwo rero uwa uwutorwa hama umwaka naratewe iteka n'imana ryo gushobora gutorwa hama ico umuntu aba ashinzwe nka misibundi ahanini umara umwaka wose uriko ukora kuri uwo mugambi watorewe kuri uwo mugambi wowe uba wiyemeje gukora kandi eh, haga- hambavu yawe ugakora ugakora ugashigikira novuga ugaserukira cane ugwaruka mu ma- mu mahu- mahuriro aba ahari mu makonferense ibikorwa byose bijanye- vyerekeye urwaruka cyangwa vyerekeye abakobwa n'abakenyezi utegereza kuba uri mu bihagarariye hama ikindi naco eh, nyamukuru naco nyene mu ntaba ashinzwe ni ukuja guserukira igihugu cawe mu makungu mu ma mu marushanwa ata- a- atandukanye canke amahuriro nyene umva aba ari nko kuja kugurisha igihugu cawe kuja kwerekana igihugu cawe eh, ubwiza bwacu kuja kugiserukira kukivugira eh, ahatandukanye yego ahanini n'ivyo yego meno n'ibyo byose uvuze ko bisaba uburyo uburyo mukoresha mu bukurahe
Eh, uburyo dukoresha mo- jewe novuga ko twebwe ntitworohewe rwose kuko eh, nk'uko mwari mwabivuze bigitangura ba- i- amahiganwa atanga mu bihumbi bibiri n'icenda muga kuva ibihumbi bibiri na cumi na kabiri gushika ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ntivyigeze biba vyari vyahagaje kubera ko hari habayeho ingorane kandi eh, novuge ko twe twatowe mu gihe igihugu cariko kirava mu gihe atari ciza ntivyatworoheye rwose ko turonka abantu badushigikira Eh, twe rero uburyo dukoresha turadodora ahatandukanye tukabashikiriza imigambi yacu hama hara- hari abavyumva bakadushigikira abandi nabo bakatubwira ati muzogaruka hanyuma ubu ntibimeze neza abandi nabo ugasanga ntabitahura ntibabona akamaro ko mu minsi mu gihugu urumva turwana n'ivyo hanini yego Egome abantu ntibabitahura kumbure hari n'abatabimenya nico gituma twatunganije iki kiganiro kugu- kugira tumenye Miss Burundi niki Miss Burundi atorerwa iki Miss Burundi amarira iki eh, igihugu aba yatoreweho Eh, mu bikorwa mwavuze ko muzokora igihe mugi- mugitorwa mwavuze ko muzokwigisha abakenyezi kuja barapimisha imbanyi zabo hakiri kare kugira abana bibungenze bakurikiranywe hakiri kare ico kiri mu byo mwari mwiyemeje ico gikorwa mukigejeje
Ego, eh, nk'uko mwari mubivuze mu byo nari niyemeje ahanini umugambi wanje wari uwo gushigikira abana bavukana ubumuga hama n'abo bandi barwaye indwara zitandukanye usanga kubera ko zitaba zamenye nk'ibintu zivurwa baca ba- ba- baca usanga ba- ba- bamugaye eh, haciye iminsi hama muri uwo mugambi nyene harimo nk'uko mubivuze eh, kwigisha ku bakenyezi ku bintu vyo kurabisa imbanyi no kwigisha abakobwa nka jewe kuko nk'umwaka uheze bari batoye igitigiri kinini cyane giteye ubwoba c'ibihumbi bibiri n'amajana abiri y'abakobwa biga mu mashuri mato mato batwaye inda benshi muri abo bari bafise munsi y'imyaka cumi n'umunani hama kandi benshi eh, kuho maze kuja ko tumaze kuyaga usanga bi- bishika ku kutamenya usanga bahenzwe n'aba- n'abadandaza usanga bahenzwe n'abigisha babo bakabijamwo batabizi ugasanga barahuye n'izo ngorane bagaca baheba amashure kandi ni kimwe nocita- nokwita ni facteur de risque ku- kuri izo ngorane zo- z'ubumuga uca usanga ko kubera aba yagiye ku ku- ku- yaba ying- yibungenze atarakwiza imyaka aca avyara umwana atameze neza ikindi naco ugasanga kubera bari ruguru cane bari ruguru ahantu hadash- atari amavuriro eh, abavyeyi ntibaja kurabisa imbanyi akagenda kwibaruka atigeze arabisha batazi ingene umwana ameze hama agasanga yagize ingorane ama complication umwana agatavuka ameze nabi Eh, ico gikorwa rero aho noba ndakigejeje eh, nkuko nabwe ntivyari vyoroshe rwose uwo mwaka wose turiko turagwana turaba yuko twoshobora kugitanguza Eh, ubu novuga yuko turiko turategura ku buryo twobitangura muko kwezi ubu abanyeshuri bagiye mu mavakanse hama ndiko naregereye amashirahamwe nka finiwap asanzwe akorera mu bintu nyene vya reproduction eh, na n'ibintu vya sexualité mu kugira dushobore gukora nico gikorwa hamwe n'ayandi ma ong ndiko ndegera ngo dushobore gukorana hama nizera yuko nzobitangura muko kwezi mu mpera z'ukwezi kw'indwi kugiye gutangura ego mpe- ariko amatwi asumira umenga ikiringo cyanyu kiriko kirangirana n'ukwezi kuza itariki mirongo ibiri na kabiri sivyo ego ego nivyo none ko mufise ama projet muzokora kandi ikiringo cyanyu kigira giheze murabandanya gukora naho muba mutakiri muri urwo rwego rwa Miss Burundi
Ego, abantu kenshi aba nibo batabitahurira babona umenga Miss Burundi ni juste uwo mwaka hama aca biheba abandanye mu buzima yarasanzwemo Eh, je novuga ati ni umugambi nari natoye nari nawutuye kuko nsanzwe ndi umunyeshuri mu gisata c'ubuvuzi nari natoye umugambi nzoshobora kubandanya no hanyuma atazi wari umugambi ntoye juste ko yambaye Miss Burundi hama rero eh, nkuko nabwiye nkuko bitatworoheye bwa mbere twaba- twamaze umwaka wose turiko turagerageza gukora eh, turiko turagerageza gushira mu ngiro imigambi twari twiyemeje Eh, naho ntaza nkiri iminsi ubundi nibaze ko nzobikora kandi nkatumirira ahubwo n'uzoba yansubiriye kuzoza ngo tugakorana kugira nawe abone nuvuga ati atangure nawe ne aje mu bikorwa kandi ndamufashe ngira nawe ne gutera in- intambwe mu kuko ugitangwa ntibiba vyoroshe na gatoya Yego uvuze ko wiga mu mashuri ya kaminuza ukurikirana n'ivy'ubuganga ko dusanzwe tuzi yuko amashuri ya kaminuza asaba umwanya munini kuba uriko witaha ivyigwa ubikorana gute n'ivyo vya Miss Burundi
ego n'ubundi ntibyoroshe na gatoya ntibyoroshe kuko bisaba yuko umuntu yitanga rwose muga eh, byose bisaba ishaka iyo umuntu afite ishaka ukaba uzi n'ukungene upanga umwanya wawe usanga byakunze Yego me waravuze yuko mu vyo ugiye gukora ugiye gukorana gukoranya ah, ibitigiri vy'abakenyezi bakwiye kwitabwaho gusumba abandi ivyo bitigiri wasanze bingana gute
Eh, bon ibitigiri mu gihugu cose novuga yuko ntoba ndabironka kuko urumva jewe sin- sinzokorana n'abakenyezi bose muga ahanini ugwaruka aba- aba- aba usanga baja mu- mu novuga nokwita aba adolescent bakiri mu mu runganwe rw'iwanje nibo twonayaga duhuza nibo eh, banakeneye cane inyigisho rwose ubu uyi hama ndiko ndakorana n'amashure kugira bampe amanombro yabo hama tu- kukumva jewe tuzokorana mu gihe bazoba bari mu buruhuko n'amasosiyasiyo atandukanye aba asanzwe akorera sur place nk'abascout abagide hamwe n'indi mihari itandukanye Eh, igitigiri nyaco sindakironka mugangira mu minsi iza nzoba ndagifise Egome, radio ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga nkuko musanzwe mubizi ku munsi wa gatandatu twagihariye abakenyezi Miss Burundi Eh, ku munsi wa gatanu murambabarira twagihariye abakenyezi dufise Miss Burundi aracari umwigeme w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri ariko n'umukenyezi wejo Burundi bwiteze ko ibitari bike abifuza kutugira icyo bashikirije iyi mirongo iruguruye tugira tutangure kwakira umunywanyi wa mbere mubaze Miss Burundi ikibazo cyose mwifuza kumubaza ku bijyanye n'ibikorwa asanzwe ariko arakora turafise Daniel kuri telefone Daniel mwiriwe
mwiriwe neza ego me Miss Burundi mumufitiye ikibazo cyahe
ego ndaramukije bernice
ariko ndavamukije nanje
hanyuma nagira se n'umutera intege kuri iyo migambi iyo migambi numvise afise hanyuma nagira se n'umubaza nti, bumvise yavuze imigambi myinshi iri ankuru kandi bisa bisa n'uko ariko ararangiza ikiringo ciwe c'ubumisi none niyihe migambi yotubwira ati uwo narawukoze wararangutse waraheze imigambi yose yatubwiye mengo iracabandanye rim- ntirahera hanyuma ikindi kibazo nagira namubaze ikibazo kivuga kiti none ku- kubwiza ubwiza n'imigambi mengo ni ibintu bibiri bitandukanye bimworohera gute yishyuwe yuko ari ya- yabaye uwa mbere mu bwiza no mu guperezana iyo migambi abona bimu- bimu- bimushobokera ni ikihe yo- ni akahe kamo yotera umu- umumisi azomusubirira kugira ngo imigambi ag- agarukire igihe mu- mu nzira azo- azoshobore kwirangura neza ibibazo byanje ni ibyo murakoze ego me murakoze dusabe Miss Bernice yandika ibyo bibazo ariko twakire kandi na Samantha kuri telefone Samantha amahoro
ni amahoro ndaramukije umutumire ego me arakumva nagira mumubaze mbaje nagira mbaje mu- mu gi- mu migambi yoba yara- yari afise ni iyihe amaze gukora mu gihe amaze kuba yaratowe
ego
abona abona yuko imigambi yose azoba ifise mu kiringo azoba afise mhm ni iki gikura abona yoshira imbere mu gufasha aba- abajene bo mu burundi
Ego. Nivyo gusa?
ibibazo vyanje ni ivyo Ego me Bernice reka Ange Bernice Ingabire mu ishure Daniel na Samantha.
ego eh, daniel ku kibazo ca mbere ambajije numva gisa n'ica samawata ca mbere ku vyo niba amaze gukora novuga ati vyararangutse mu vyo niyemeje Eh, nk'uko nari nababwiye eh, umugambi wanje wo gushigikira abana bava- bavukana ubumuga hama muri ivyo ahanini kwari ukubafasha ku novuga kubasabira ati nubwo baronke ama soins de sante aba akenewe hamwe rero no kugira changement pour no kugira sensibilisation pour le changement de mentalité novuga ku- guhimiriza kugira abantu bahindure ukuntu babona abana bagendana ubumuga uko ukuntu twese tubabona uka- tuka- ukamenya nta kibanza bagira hama rero mu byo niba amaze gukora navuga ati ibyo nabikoze bon sinavuga ko byaheze kuko ahanini umuntu atora umugambi kuko aba abona yuko ari umugambi uje gukuraho ingorane ntihasanzwe hama iyo ngorane haracyahari mu gihugu kandi n'ibintu navuga ati bigikenerewe apana na jeje nyine n'abandi bose baza bakifatanya nanjye kugira dushobore gutorera umuti icyo kibazo hama ibyo amaze gukora rero eh, nk'uko nabwiye guheruka muri poje yanje nara- na- ndamaze kugendera amasantre ane ah, mu gihugu atandukanye i makamba eh, igitega eh, nino i bujumbura amasantre abiri hama twarakoranye mu bintu byo- bya- byo guhimiriza cyane hama eh, ikindi naco noba narakoze naragize partenariat na mw'ishami yitwa réseau défend des handicapés ni porogaramu yitwa kiwa club food ni ku bana bavukana ubugaru ubugaru sinzi ko bo, abantu ngira n'aban- baba- n'abantu baba bavukanye amaguru ameze nk'ayarabanye ukuntu akuze atavuwe ata- atakorera wa muntu atavura ntabashobora gutambuka hama muri icyo gikorwa naho nyine turakorana cyane rwose eh, ku bana baza baravurwa iyo bagize amadesanse turajana hama eh, nimba hari icyo ushobora guterera ubu twari kuduko- ubu nari ko nkora cyane ku guterera ku guhimiriza kugira kwanza abantu babimenye ko iyo ndwara ihari ivurwa kandi igakira hamwe rero no gushobora gufasha ku babyeyi kubasabira imfashanyo yo kuza bararonka aga novuga deplacement uko baza bariyunguruza kuko ni ni traitement isaba yuko uza uraza ku ndwi zitatu zitatu zitatu urumva hari ababyeyi usanga ata buryo bafise bo hagati mu gihugu ntibashobore kuza baraza hama ikindi naco mwivyo nyene vyo guhimiriza kugira abantu bahinduke ukuntu babona abana bagendana ubumuga tu- eh, ku minsi mikuru tuba dufise nka noweli pasika eh, ubunani turaorganiza ibintu vy'ama evenement tugasangira n'abo bana tugatumira abana bo mu gisagara batandukanye bakaza kugira babone ko abo bana ari abana nk'abandi abo bana ari abana bashoboye kuvuza ingoma ari abana bashoboye gukina ari abana bameze nka twebwe twese a- a- a- atari genre ku- pas que eh, bafise ubumuga badasubira kumera nk'abandi amakuru ino bari twaragize evenement n'abana bo mw'ibarabara bagendana ubumuga hamwe n'abana bo kuri prince regent hama pasika naho twagiranye eh, n'abana bo mw'ibarabara n'abana bo muri centre imwe ku- twari twagiriye ku mucanga kuryoherwa nabo tugatumira n'abandi bana bakaza tugahamagara n'abaririmbyi batandukanye bakaza tukaryoherwa hamwe no mu- no mu kwezi kw'icenda tuzogira ikindi gitaramo nk'ico nyene Eh, Eh, ivyo ni ibintu uvuga ko nabamaze gushika kubu unye egome Hama- Dani- daniyeli yanakubajije Oui.
ati ubwiza n'imigambi bijana gute ego hama n'ubundi eh, hari umu umuganura aravuga ati abakobwa beza kenshi usanga ari babandi badafite ubwenge niho ko baba batu- bavuga muga rero eh, novuga ati ubwize n'imigambi bijana gute bijana muko eh, udata novuga ati udashobora ngo kuba ndi mwiza cyangwa ngo yakwe ahubwo kwerekana yuko eh, nawe uri mwiza urashoboye urashobora gukora ikintu gishobora kugira akamaro igihugu urashoboye gufasha urundi rwaruka gutera imbere na gonyine hama yambajije ngo izindi mpanuro noho uzonkurikira kugira nawe ashobore gushika ku migambi yiwiwe Ego- ego Eh, impanuro numuha ahanini ni uko ato ato atovuga ati kubera nta ntusi babashigikira mu buryo bw'amahera campa- cane cane yicande iri gukora oya nakore mu ivyo bika afise na nakoresha umwanya w'uwashiyemwo ishaka ibindi bizoza mu nyuma hama uwuheruka yari yabajije impanuro notanga kwa jeune Mhm.
twebwe abajene abarundi dufite ingorane y'uko tubona umenga ikintu cyose tugikora dufise amahera ubona umenga ubonye naka uvuga yaba ubyaye ni kubera atunze ni kubera yizaha ni kubera yizaha muga byose bisaba yuko uba ufise eh, novuga une vision uba ufise aho ushaka gushika ukaba ufise n'icyo ushaka gukora hama ugatangura ifo juste yuko umuntu ah, yubahuka kubahuka ukavuga ati n'umunsi ndashatse gukora iki hama ndagiye twebwe ndibuka yuko igihe tukijamo iminsi ubundi hari abantu babona umenga turabye n'ukungene mu burundi imico yacu imeze akaranga babona umenga umukobwa agiye muri ivyo bonye aca yerura ataja mu bindi bintu Mhm.
kandi ari ahubwo novuga platform nziza kugira nimba ufise Akaryo umugambi keza, akaryo ushobore keza.
eh, a- akaryo keza Mhm.
kuko nimba- kugira nimba ufise umugambi ushobore kuwudandaza ushobore kuwushikana kure hama ugire n'akamaro igihugu cawe yego yego mereka twakira abandi babiri ale na igete ale uratwumva
ego ndabumva cyane ego munyarutse
ego nagomba ndamu- banze ndamutse ange bernice n'ubundi ndamukeza kubera uko ariko arakora Mm.
ego murakoze cyane Ego- ego a- akabazo kanje mm, karakabazo ntiyari n'intererano kuko nka ange bernice bwa mbere rero mu minsi asa n'umu bamisi ba mbere batoye mu burundi bakoze ibikorwa bigaragara eh, kandi biboneka cyane Eh, nagenda maze vya proje yiwe yavuze ko azofasha abana bamerewe nabi na cyane cyane abantu bagendana n'ubumuga kandi yaramaze kubikora eh, kandi araboneka cyane naragenda maze muri garaminsi ndi ko anyumva arakumva ego ndakumva cyane ego antonise ego washyize imbere porogaramu yo gufasha abana bagendana indwara y'ubugaru reka mbere yose n'uburyo ndibaza n'abandi bana bagendana ubumuga ubu bugendana kandi wiga igisata cy'ubuvuzi muri iyi minsi rero umuntu bari kubararondera uburyo bwo gusubirira hariho uwigeme yari yatuye mu gisagara cya bujumbura hanyuma kubera araba nabi araba bimwe bita umunori ni ukuvuga ko yagukanye ubumuga bwo imirazi kutaraba neza imirazi
hanyuma urumva abantu bose baramututse baramutwagura bishyika n'aho umukobwa atanga imihoho Eh, kandi n'abantu bakora organiza Miss Burundi ntacyo bakoze kugira nabo nyine bamuremeshe kugira ave mu mbega wewe umwigeme ko yanze no ku rubuga rwa rwiwe rwa Facebook ati jewe ndatanze imihoho kubera jewe nsanzwe ndikimuga kumbure ndekera abantu babona neza wewe ku bwawe ko washyize imbere umugambi wo gufasha abantu bagenda ubumuga zogenda gutwe ko utamushigikiye umuremeshe mbega ibintu nk'ibi ubona ko ah, bitari ibintu byiza eh, wewe wabifashe gute nk'umuntu wabaye misi kandi ushigikira abantu bagendana ubumuga umpaye umuco vyomwimbara cane na cane cane ko ari ibintu bibabaje urakoze cane ange bernice ego mereka twakire igete nawe igete
bonsoir ego me turiko tuvuga mu kirundi urakomeye
yego ndakomeye ubwa mbere ikibazo canje ndashaka kubaza ko abaminsi bon cya mbere baradufitiye akamaro kuko bara- baradufasha mu gihe uwo mwigeme akoze ico yiyemeze kuko nibaza ko n'imbere yo kubatora baba batanze ico bashaka gufasha mu gihugu canke eh, mu gihugu cacu bakanamenyesha uburundi bwijanye n'ibyo baba bariko barakora bagafa nk'uwo ange bernice agafasha abana b'imfuvyi nk'ibyo aheruka kugera kuri plage twarabibonye yagize igikorwa cyiza nibaza ko ari ibintu byiza cyane hama ubwa kabiri nashaka kubaza mbega ni kubera iki iminsi yose bagira aba- bon, abaminsi bonze ababyibushe bobo nta nta biteke nta bintu byiza bakora mu gihugu canke ntaco nabo mwobafasha kugira ngo nabo mubatere intege
urahejeje ego murakoze ego me miss Burundi Ange Bernice Ngabire mwishure ya Rena igete
ego eh, ku kibazo arabajije yego mu miseze hari um- umwe mu bari bitoje yavuyemo kubera ko bavuze ngo araba imirazi hama eh, kugira ndamwishure jewe na jewe ku bwanje narabaye cyane ku kubona ama ukungene abantu bagiye eh, bamuvuze nivyo rimwe rimwe biradufasha yuko umuntu akuvuga kuko eh, bita bigutuma wikosora ugashika ku yindi ntambwe muga ho haragiyemo nuvuga akantu gatuma vraiment bamushima bamushira hasi gose hama jewe eh, si ukuvuga yuko ntamushigikiye nk'uko mwariko murabivuga naramwandikiye personnellement ndamubwira amaze kumva yuko ashaka kuvamo ndamubwira ndamubwira ati twese twarabaye kritike ati je ni umuntu wa mbere yabaye kritike ati jamwe kubera ko jewe hari ukuntu sinzi ko muba mubyibuka hari ukuntu nagiyemo ampe apre ba- umunsi badutese nanjogira amafoto telefone yanjye ndayizimije hama ndabimenya mu nyuma ndamwa apre hama nabaye kritike gose muga ntibyambujije kubandanya ntibyambu kubera ko navuga ati nzi ko nshaka gushika kuri iki abantu bazokwama bavuga ntibazombuza gushika aho nshaka gushika ndabimusigurira byose muga eh, abantu turatandukanye ntidufata ibintu kumwe nibaze yuko yoba yabonye umenga abantu bamaze kumuvuga uko we ntiyoshobora kubandanya nagerageje kumutera intege uko bishoboka muga rero yasanze bamaze kumusubiriza ntibyari kuba bigishoboka ko gasubiramo muga eh, jewe namubwiye ati ahubwo wari ukwiye kubandanya ugaca uvuga ati nze mpa- guhagararira abandi bakobwa bose bameze nka jewe bagitinya kuja mu bantu batinya yuko abantu babavuga ngo kwanga uko bameze muga nizera yuko bitazoca bica- bimuca intege naho yavuyemo mu minsi uhundi ngira azoka akandi karyo ko gushobora gushika ku byo yari yari ashaka gushikako hama ku byo igeti yaravuze nabyo eh, m- amahiganwa yose abafite amaketa yabo bavuga ati dukeneye abantu bameze uku- canke uku n'uku n'uku mugano avuga ko muri miss burundi ivyo batabira bacare gose bon abavyibushe sinzi abo yashatse kuvuga ivyo ngira bibaza ahanini organisation Mugano abavyibushe ashaka aba kuvuga yuko- abavyibushe urabazi Ariko aba- n'abantu aba- baf- bafise amagara bavyibushe urabibona
ego mugana nashaka kumubwira yuko eh, n'ica batanje uwa kabiri yari yatoba abantu bose bavuze ngo arabyibushe mbo ntiyarabyibushe cyane muga muga nomubwira yuko eh, amuravye abona yuko batatoye u- ata- atonze gose nk'uko babivuga urumva n'uwuvyibushe ntiyokwitinya gose cane canke ngira mu minsi izazoza ivyo bavyibushe navyo ego ego me urakoze mu mu mibonano wagize warabonanye n'umukuru w'igihugu nibaza ntihenze nti mu kwezi kwa kane cyangwa uwo nkosora uyu mwaka mwavuganye iki
ego twa umukuru w'igihugu yatwakiriye hari mu kwezi kwa kane nyine hama ibyo tuba twaravuganye ahanini twe twamusabye umubonano kugira tujye kumushyikiriza imigambi yacu kandi tumusabe n'impanuro nka se barundi ku bikorwa dusanzwe turimo hama yaratwakiriye neza n'ukuri yaduha impanuro aratubwira ukungene dukwiye kwifata nk'abakobwa barundikazi uko ubu imico yacu iguma itituka rwose hamana natubwiye ko dukwiye gukora ubu tukiri urwaruka ubunye atangwara nyinshi turagira umuryango ngo utangure kwiyumvira kurondera umwana hama kandi twiyemeye ko dushoboye kuko nimba igihugu kino naka carabikoze nimba naka yarakoze ikinyi kagasika nawe urabishoboye kuko urafite ubwenge imana yaguhaye kandi urafite amaboko abiri yo gukora ama n'ikindi naturaremeye kudushigikira mu migambi yacu turarindiriye tubizeye ko azadushigikira
ntacyo ntacyo arabahagurika ubu
oya yego ni ukubandanya mudodora kumbure n'abakeneye imfashanyo kuri we ni benshi abana muri kumwe mu runganywe na cyane cyane dusa aho twasanze Burundi hari abana batari bake imisore cyangwa inkumi bagiye mu bikorwa bitandukanye byo guhungabanya umutekano mu bihe bihitiye abo hari icyo muvugana hari imibonano mugirana ibyo mubikora gute
navuga yuko akajya twaba twaronse ko guhura n'urwaruka rutandukanye n'ibihugu bitandukanye hari igitega igihe haba ihuriro ku rwego rw'igihugu cyose ry'urwaruka hama nabo twoba twaravuganye abo twavuganye hari haje ahanini muga abaserukira abandi kuko twari twari urwaruka amajana abiri gusa hama ku bo twavuganye urabona ko ari abantu bashaka nabone gusubira gusubira guha navuga ishusho ryiza igihugu cyacu bashaka gusubira gukora bashaka gusubira gushyira igihugu cyacu ahantu heza bashaka kwiyungunganya kwiyungunganya bagira akamaro igihugu ibyo wongera bishyire kure egome hari muri abo bana nyine muri iyo misore n'inkumi hari abashwiragiye mu bihugu bibanyi hari icyumviro mufise cyo gusimbirayo kugira mugire icyo mufashije ari uguhanura cyangwa gutera intege mu gihe banasanzwe bari mu bihe bitagoye
ubu navuga yuko ubu ngira sinari sinari bwa byiyumvire rwose muganibaza yuko dukoranye n'urwaruka ruri hariya n'aba bari ino ngira twobitegura mu minsi itatu tukajya kubaraba yego murakoze turafise firijanse ku murongo wa telefone firijanse muratwumva
yego yego me tubasabe mubaze umutumire
yego
yego ijambo ni rwawe
ibyo nashaka kubaza ubwo kumwe nawe uhagaze mbona ko uhagaze ku bikorwa cyangwa uhagaze ku mubiri
nicyo gusa
yego egome bernice anje bernice ingabire ubwiza bw'umuntu buhagaze ku mubiri cyangwa buhagaze ku bikorwa
ni ikibazo kigoye kwishyura uko namwishyura ubwiza bw'umuntu buhagaze n'ubundi ku bikorwa kuko haye umwe wese ari ngaha ku isi kubera ko imana yamuremwe itamariye iyi asigaye habayeho n'ihindukana ritoya niyo wa niyo wa navuga niyo washengera baza kwibuka ku bikorwa wakoze ntibaza kwibuka ngo kubera ko ngo wari mwiza ukuta ngo wasukuye nicyo gisobanuro tumirira abantu kugwija ibikorwa hakwiyumvira ko ubwiza bwawe aribwo buri mbere cyane yego turafise kandi na jean claude kuri telefone jean claude muratwumva
ndumva neza cyane yego me mubaze miss burundi
none ma njyewe ni kongoboka jean claude merewe mu gihugu cy'u rwanda njyewe babaza miss y'u burundi kweki mu burundi hajya hora havuga umutekano muke nkawe nka miss ukuriye igihugu ubona aradusobanurira impamvu igihugu tuba twumva kirimo ibintu by'intambara zidashira
ugomba minsi burundi aba ari we bigusobanurira
burya bwa minsi w'igihugu aba akomeye
egome nicyo kibazo gusa ufise
hari n'ibindi bandanye
naho ikindi kintu namubaza
egome turakumva
ikindi kintu namubaza ni kuki atajya aza mu rwanda ngo tumubone mu minsi y'uburundi ngo aze nk'i kigali akoresheho ibitaramo akaguma mu burundi gusa
Mhm, arabumva ikindi
ikindi namubaza Alo?
egome
ikindi nawe namubaza minsi y'uburundi kuki tuta- ntabwo tujya dukunda kumubona mu bitaramo kuki ahera mu burundi ni ukubera icyo atajya aza no mu rwanda
Eh, icyo wari uhejeje ukibaza
Eh, Eh, urahejeje
nda- ndaheje Yakoze, turi ku murongo ngo tuvugane nawe Oi, eh, arakumva baza baza tuca tumuha akanya kwishyura
Eh. Ub- ubwo ikindi namubaza ego burya nka minsi w'igihugu ni umuntu uba ukomeye kandi akenshi n'amabanga y'igihugu aba yazi
Mhm.
ubwo ngubwo nawe nagira ngo adusobanurire n'ibibazo buba bufite nko ku gihugu cyacu Mm.
nawe ababibona ak- aka- ntabwo yashobora kubisubiza akatubwira impamvu baba bashaka kwifata igihugu cy'u rwanda
egome urakoze reka tumusabe ah, kwishyure miss burundi Mm, hari ibya politike muzi by'i burundi
Euh, bon je nk'uko nababariye ah, ibyo njejwe naba- nari nabababwiye ngo sinitwe bayabyumvise ngira hama, ntiyabyumvise eh, ngira ibya politiki- dufatiye kure Mhm.
Ego, nari na- nari navuze ko ahanini twebwe ibyo tugejwe ari gukora umugambi twatwiyemeje gushigi- gushyigikira urwaruka mu byo baba basanzwe barimo hamwe no guseruka igihugu mu bitandukanye ibya politiki twe ntabyo twinjiramo hama ibyo yaravuze naho nomutumira yuko eh, nk'uko ari hafi yo- yoza nko mu minsi iza yotegura kuza ino akaraba yuko ibyo bikorwa ataba ari byo a- atari byo bihari yuko ubunya igihugu kiriko kiriyubaka hameze neza cyane kiriko kiratahwa n'ingenzi rwose no mu minsi ejo hari habaye ibintu byitwa bujumbura peace run yari evenima ya east africa hari haje abantu batandukanye bavuye muri east africa bose baratangaye kuko babonye ko ibyo bikorwa atari byo bihari Mm.
umva ndamutumiriye rwose rero karibu aza arabe yuko igihugu ari igihugu ci- ari- ubundi ari igihugu ciza ubundi hari umutekano ego nagutumira no gutemberera u rwanda hari ibyo ufite mu migambi yawe Ego, yambajije yari yambajije ibyo gutembera mu rwanda Eh, nari gushobo nari kuba naje mu kwezi kwa gatanu hariho ihiganwa rya miss africa continent yari kuba nari kwitabira mugabo yararyunguruje mega rizoba mu kwezi k'umunani nk'iheze Mm.
nibagiye ko mu kwezi k'umunani nzoba ndi ngaho yazombona sino nta yindi ukazana bwa nkwiye kuza mu rwanda bityo nuga niga isoko ry'ubuvuzi ku navuga gutembera rwose ntibyari byoroshye muri iyi minsi muga ubu nisobanuraza ko vuba ndaza mu rwanda egome hariho na ndererimana yifuza kukubaza ndererimana muratwumva egome tubasabe mubaze baza
bwa mbere nashaka ngo ndamugereze mutumire arabumva ego ndabaramukije
ego je ndakingurura ahubwo batubise mu minsi nk'uyo subiramo subiramwo ahantu uri hari ndakenguruka kuba tubise mu minsi nk'uyo ego
Eh, ariko nagomba ndamusabe azoragerageza mu kuvuga iyo ariko aravuga akunda kuvuga mu rundi rurimi
Mhm.
Eh, kandi natwe tukaba tuvuga ikirundi tuba dushaka kugira tumwumve neza avuga ikirundi
egome
Eh, kugira dusobanukirwe imigabo n'imigambi yiwe egome ikindi kibazo
Eh, akandi kabazo ni ukumukeza gusa ni-
Mm.
eh, kuba ya- yaraye atahukanye icyo kibanza imana imuca imbere abandaye Eh, ni ikibanza yatahukanye mu mwaka uheze aza ari imbere no kura- no kurangiza uyu mwanya ariko urakoze ndererimana egome ange bernice ah, basabye kuvuga mu kirundi ariko ntibaze yuko mugerageza mukavuga mu kirundi najye ndiko ndabumviriza ikirundi cyanyu nibaze ko abantu badukurikirana batwu- bakumva neza mu byo mwari mwishinze mwari mwavuze yuko muzo harimo guserukira uburundi mu yandi mahanga n'ibihe bihugu mumaze kujyamo
Mm, ego murakoze hama ndamushimiye nibaza ko ngerageza nk'uko mwari mwabivuze nuko gusa hari usanga kaduciyemo kubera ko usanga tutavuga igifaransa umwana n'uwundi hama jewe eh, novuga ibyo nari- nari kujamwo byose barabi- barabyunguruje hari ibyo ariko mu kwezi kwa kane ubu bizaba mu kwezi kwa kwa kwindwi ivyo nyene navyo vyari mu rwanda navyo bizaba mu kwezi k'umunani muga eh, ivyo baba vyanje bibiri Eh, uwa mbere yari aserukiye burundi muri afurika du sud mu gihu- muri- mu higana ryitwa miss heritage global hamwe itaba ca kabiri nawe yamaze guserukira uburundi mu mu gihugu ca ca bena aho yari agiye mu yindi higano yitwa miss nayad yego Ego me uvuze ko ufise ivyababa bibiri umuntu yoca wibaza ati Miss Burundi arafise ibiro arafise ubutegetsi akorera he bimeze gute
Eh, ego o- batoye ku mwaka ku mwaka batora umumisi hamwe n'ababa bamukurikira babiri Mhm.
hama eh, twese navuga ko dufite ibiro muga aho ishyirahamwe risanzwe ritora abamisi ikorera navuye ko ariho umuntu aje ukeneye ashobora kudutora Mm.
ego Mutondayo buri munsi mufise imisi mutondayo oya, oya ntidutondayo eh, kubera wumva uba usanga turi abanyeshuri Mm.
udukeneye aca kuri bo hama nawe akatubwira ari nk'ama conference canke amahuriro tujamwo Mm.
akaba ariyo bahita barireba Ego me turafise Giliberi na Evariste kuri telefone Giliberi muratwumva
Ego ndabumva muri he mwifuza gushikiriza iki
Eh, ndi- ndi kandi y'umutenderi nashaka kuba- kuramutsa abamisha amakuru ba- ba- b'iki gihe Amerika hamwe n'uwo Miss Burundi Ange Bernice Yego arakumva
ego none ikibazo ndashaka kumubaza mbega mu byo yari yiyemeje ni- yo- yoba yarabishika yara- yoba yarabishikije yari yiyemeje guserukira cyane cyane urwaruka cyane cyane abigeme mbega ico gihe- ico gihe ico- ico kintu yaragishitse kutubona umenga twe twarabonye nk'umuntu yaza hagati mu gihugu nta n'uwo bazi nta n'uwo bamenye ariko vuga duti ibyo biyemeje ntibaze barabishitsa uko- nk'uko baba babyiyemeje kuko ahandi umenga ninga bibiri bujumbura gusa mugabo avuze ati Miss- Miss Burundi kumva umenga yoserukira igihugu cose ubwo umenga aserukira abanyabujumbura bonyene tukamusaba yuko ibyo baba- ibyo baba bemeye bazoze barabishitsa barabishikiriza Ego me turafise urakoze turafise na Evariste kuri telefone Evariste muratwumva
kumva cyane murakoze Ego me mushikirize ikibazo canke icyumviro canyu
Eh, nagira amanda- nagira amanda waramutse kubera ko ni ubwa mbere ndabafitije kuri radiyo ijwi rya amerika natwe turaguhaye ikaze Eh, nkaba ndamukino um, ange berenice umisi w'uburundi yego
Eh, nagira ndamubaze mm, tumenyereye kenshi abamisi eh, bo mu bindi bihugu kenshi i- ibintu baba basezeranye ko baza- ko bazageraho ugasanga nyine babikoze babikoze Eh, muri kunyumva Ego turakumva bandanye Eh, nagira ngo baze nko mu misi w'uburundi mm, tumenyereye kenshi abamisi bafasha abana batishoboye abo- mu burundi hari abantu benshi babuze akazi b'abajene Eh, hari hari ibintu byinshi ba- bagomba gushikiriza baba ba- baba barasezeranye bagomba kubigeza kubisoza ku murongo nagira ndamubaze nk'ikintu kizima yaba amaze gukorera uburundi kuva bamutora cyaba ari giki atubwire ikintu aba yamazogeza ku burundi kuva ya- kuva yagira ku byaba mu minsi
Ego nta kindi ufise icyo kibazo nari mfite murakoze Ego me tuba tusabe Ange Bernice Ingabire Miss Burundi ariho iki gihe yishure Gilbert na Evariste
ego eh, nukuvuga ngo babajije ibibazo bimwe eh, ku byo babajije ibyo nari niyemeje byinshi naragerageje gukora ibindi nabyo hari bitashobotse kubera ingorane z'ibyo nababwiye muga ubu biroroshye cyane ko umuntu umenya icyo akora utazi ko abantu bansi dukoresha facebook nabatumirira ko uraba paji yanjye yitwa miss burundi demiseze miditete organise ngabire ariko ibikorwa byose nakoze kuva ntoba gushika n'isaha hama barabe yuko ibyo niyemeje nuba narabikoze cyangwa ntarabikora
Ego me eh, ibijanye nabo mu ntara zo hagati mu gihugu ngo utaratemberera hama ibyo yavuze by'abo mu ntare yo hagati mu gihugu eh, numubwira yuko kuko nabivuze uburyo kansi ntibudushoboye ntibutwemerera kuja kure kubera ko babigoranye muga turamaze kuja muri conference i gitega aho twahuriye n'urwaruka rwinshi jewe ndamaze kuja i makamba mu bijanye na- na na n'umugambi wanje hama nabwo banzaja i ngozi hamwe n'igitega ndamaze kuja no ku mugambi wanje naho nyene Eh, ndibaza ko no mu minsi hazoja ahandi hatandukanye i muyinga hamwe no mu kirundo bigenze neza egome murakoze ikiganiro ni muri sanga reka dusabe batumirire amate gatoya
Maria, Frankie Joe, Kidum Kibido, Kibuganizo. Yeah, yeah, yeah. You, you, you, you. Oh, oh, oh. Urukundo rutagira uko ryarya rutisha mu manwa rutanga umucyo mw'ijoro sinumva isoni sheri mubwiye ko mukunda urukundo ruguma rutuma tuba babiri gusa hace naho ubwira gatatu haca haduka induru kumwe naho ndije nyene nubwira inunu n'agahinda urukundo rugitangaza urukundo rugihangange ujugumiza abami ujugumiza abatwara ujugumiza bose unyiganza isikanyiganyiga mbeguvake mbega iwanyu nihe mfata indege nze kukubaza ibibazo mapenzi yoyoyoyo unashangaza kweli kwenu banange zemumpulire bangi bendaba nga betema olw'omukwano buli lw'oyagala omuntu tomwewesawesa musuubize byonna obuwomi bw'omukwano iyo ukunze omuntu uramukundwakaza kamuha ibyawe byose utiyumvira umutima ukunda umutima wahisemo nturebe iburyo n'ibumoso
murabandanya mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri sanga umutumire ni ange bernice ingabire miss burundi ariho iki gihe turi ko duca ijya n'ino ku bijyanye n'urwo rwego rwa miss burundi burundi icyajejwe ibyo yashikanye ku banyagihugu Ange Bernice Ingabire mwavuze yuko muri ko mukurikirana amashuri eh, ajyanye n'iby'ubuvuzi mwifuza kuzoshika kuki mwifuza kuzobiki
Eh, ok mwakoze Eh, nifuza yuko umugambi wanje nawuteze imbere nta- ntazokora neza ntazoshika ko mu minsi iri imbere ukagira akamaro eh, mu gihugu hamukanya n'abufashije
Egome eh, uri mu muryango uri mu bavyeyi mama papa bakorohereza gute mu bikorwa vyawe hari imbogamizi ufise mu muryango kugira ushobore gushika ku byo uba wiyemeje
kuba baranyemereye yuko ndanabizamo novuga ibintu bikuru deza kuko eh, a- akwemera yuko ubizamo akakwemera yuko eh, uza uraja mu bikorwa bitandukanye nuko aba agushyigikiye nuko aba ashaka yuko ukora ibyo wiyemeje Yego.
Egome urakoze turacakira abanywanyi bifuza kubaza Miss Burundi ibibazo Fideli muratwumva Egome muri, muri he
mboje ndi mu gisagara cya bujumbura Egome mushikiriza utubazo mufitiye Miss canke intererano
mboje nashaka kubaza
Egome turakumva
mbe kubera iki mbona umenga hatorwa na cyane cyane abya misi baba mu gisagara cya bujumbura kuki muri enteriyeri batadugaye
Mhm cyo ni ikibazo ca mbere
yego bariko bafasha ika abigemo bo muri enteriyeri bo nabo basikirwe n'uwo mugambi ko mbona cyane cyane bita bino bijumbura cyane
Egome nta kindi kibazo Ega ufise akabazo- ega akabazo kanje nako murakoze Egome Ange Bernice Ingabire uri umunyagisagara wavukiye i Bujumbura ayo mahiganwa hari abaruguru bayitaba
Eh, ku kibazo- ku kibazo bagize twebwe igihe novuga kubera ko yari ubu- byari bigaragara ati imyaka ine bitaba ntivyoroshe ko bagera mu gihugu cose muga uwo mwaka bagera mu gihugu cose ba- bararungi- barahamagaye abo mu gihugu cose hama barashobora no kwiyandikisha aho amashirahamwe asanzwe ikorera mu gihugu cose hariho aho gikorera hama uwo mwaka umukobwa umwe umwe wese ni abakobwa cumi n'umunani aserukira intara imwe imwe yose igize igihugu c'uburundi ego harimo aba- abasanze baserukiye intara z'ababyeyi babo bataravuye hari ariko hariho n'abavukiye mu gihugu hagati
Yego me mu bihugu uzojamwo hari ibyo kuzo hari ibyo mwavuze yuko muzoja muri Miss United Countries iyo ni yahe izobera he bimeze gute
ego ni irushanwa riza riri mu bihugu mirongo itatu amarizora mu gihugu cya malezi eh, ni irushanwa riri ku rwego bavuga mpuzamakungu Ange- Ange Bernice Ange Bernice Ego.
te- te- telefone yanyu ntiyumvikana neza sinzi ko hari ahantu muri twobasaba muka mukavaho muri kumbure mukaja ahandi tumva urwamo rwinshi
Ah, ego reka ngerageze mvuge cyane sinzi ko umuntu yumva Eh, turakumva mugabo turacumvamwo ibintu bisuma ariko mugerageze
ego nabwo mvuge ko ari irushanwa rizobera mu gihugu cya malezi hama ni irushanwa riri ku rwego mpuzamakungu kujya tubona izindi nka miss world miss universe nayo izo biri mu bihugu mirongo itatu bitandukanye harimo igihugu cy'u rwanda harimo igihugu cya denmark cya leta zunze ubumwe za amerika n'izindi bitandukanye
Mm. abantu bo kwibaza ubwo rwego rwa miss burundi mbega miss burundi aba ariho iki gihe ntashobora kwitoza mu yandi mahiganwa akurikira
Ah, ya miss burundi nyene ego
oya oya itoza rimwe mu mwaka i- itoza rimwe gusa amaze gushorwa ni ukuvuga yuko ak- agira uwo mwaka wiwe hama bikaba biheze kugira abashobore guha amahirwe abandi bigeme nabo bashobore kugerageza
ego me tukitangura ikiganiro twavuze ikijanye n'uburyo ibijanye n'uburyo yo mubikura i- ukuntu mwiyunguruza bisaba uburyo butari buke mwavuze yuko mudodora irya no hino mbega ukuntu muronka imfashanyo murabishima canke ico mudashima ni gike
Eh, novuga yuko ubu no, ni- ntituraronka abantu badushigikira cyane nk'uko biba bikwiye mugabo ko biraza kuko eh, twebwe igihe dutobokwa nta ntitwa twahasigaye dushobora kwi- kwiyunguruza cyangwa mugabo mu mwaka ija mu isimasi ubundi izotanga umuduga uzotorwa ama nkaba nibwiye yuko eh, hamaze kuba akunguko kuko uzoba yatowe umwaka uzawe atazoca mu ngorane nje nzoba naciyemo hama n'ibindi ngira biri mu mu- biri imbere biza Yego, ntibwiye ko ngira buke buke bazoza bitahura yuko baba bakwiye gu- baba bakwiye gushigikira miss burundi kuko aba ari abantu baja guserukira igihugu ano baja kudandaza igihugu i- i- ishusho ry'igihugu mu mu- mu makungu ego me utowe ugira gatanu hariho abagubanzirije hari ico mwavuganye mbega bo bashikanye iki kuki uburundi
ego ntowe rigira gatanu abari imbere yanje hariho eh, abari ino babiri n'abandi babiri batari ino Ah, muga abo nashoboye gushikira twaravuganye barampanuro kungene nkwiye kwitwara kungene nkwiye gu- gukora gukorana n'abandi bantu hama eh, icyo nabo baba barakoze turazi ko hari benshi baserukiye igihugu mu mahigana atandukanye igihugu kikamenyekana hama hariho na na miss claudia sitwe mu bihugu yigeze gutorwa nka miss Af- Miss east africa mu bihumbi na cumi na rimwe abo bose n'abagiye baratuma igihugu kimenyekana kandi igihugu kigira ikibanza cyiza ego me muravye eh, kuva mutowe gushika ubu ishusho y'uburundi mumaze kuyigeza kuki canke mwifuza yuko uburundi bumera gute ico mwifuza gukora kugira uburundi bumenyekane cane kurusha ni giki
Eh, icyo nifuza kugira icyo nifuza gukora ahanini kugira uburundi bumenyekane cyane ahanini ni uguhindura iyi shusho igihugu cyacu gifite mu makungu hose abantu bose babona umenga baratinya kuza mu gihugu bavuga ngo ni igihugu kitarimo umutekano ni igihugu eh, gitinyitse nshaka yuko abantu bamenya yuko ari igihugu ciza ari igihugu kigenderwa ari igihugu kirimo umutekano abantu bazamwo bagatangara mu mu ku novuga kuja kugiserukira hanze nkakivugira neza nkabereka ibyiza bigize igihugu cacu no kubategurira kuza baraza novuga mu guteza imbere cane igisata c'ingenzi tourisme mu gifaransa hama ikindi naco ku, gukora kuri izo ngorane nariko ndavuga nk'iki gi- igikorwa niyemeje umugambi wanje niyemeje no kuza gushigikira abana bagendana ubumuga umunsi umwana agendana ubumuga azovuka akaba afite ikibanza cyiwe akaba azi ko aja ku ishuri akavuga uko bikwiye hama agashobora kuronka akazi nawe agakora aga- agafasha igihugu N- eh, kimwe nuko hazoba habonetse abantu benshi bashobora gukora kugira bateze imbere igihugu kandi nabo bazokwisanga bazoba bumva bafite ikibanza mu gihugu egome Ego, ahanini ni ivyo.
imbere yuko twakira irankunda ndakubaze iyo migambi yose ufise yo kugira ishusho ry'igihugu neza kuja mu makungu ku- kuvuga ko igihugu ari nyabagendwa iyo yose ni imigambi ya leta kandi yama yashize imbere ivuga cane yuko igihugu gikwiye kugira ishusho nziza igihugu kikavu- kikavugwa neza hari eh, hari umugambi wo gukorana na leta wifuza kugira imigambi yawe inyaruke kuko bisanzwe bizwi yuko ari ni- nayo migambi ya leta
yego nk'uko mu- twari twabivuze twarasabye umubonano umukuru w'igihugu arawuduha hamagara tuvugana turamusaba yuko eh, twakorana mu bikorwa biba vyerekeye urwaruka mu bikorwa biba vyerekeye guteza iyo migambi na- muvuze yuko na leta iba ifitsemwo uruhara imbere hama turizera yuko mu Rwanda tuza- tuza turiko turakorana cyane kuko n'igihe haba ihuriro ry'urwaruka tuba twakoranye twari mu bashikiriza ivyigwa nubwo ariko yari intango turizeye ko hazoza ibindi byinshi imbere
Egome, turafise irankunda kuri telefone. Irankunda muratwumva?
Yego, yego, kuri turabumva cyane.
Yego, me- Mukaba muhiga imisindire.
Arabumva, tubasabe mumubaze.
Yego. Hama, ni ukuri tumaze iminsi dukurikirana dosifikasiyo z'arimama kijyano ku rubuga. Ariko ntituronka akanya ko tuyimenya. Hariho na rya tubanze tubaze ubutumire. Eske, ego kuba umunsi ni kuri ikintu ciza kandi cy'iteka ku Barundi n'Uburundi. None, nk'umu minsi, uno munsi ashobora kuba yaratowe kandi afite imigambi cyangwa se afite eh, nk'akazoza ku burundi nko kureka bishoye uburundi akayigeza kure nicyo kintu nyamukuru ashaka kuvuga ati jewe ntanewe zovuga ngo ndapeva kuzokora iki ahubwo avuga ati je namaze gukora ikintu runaka yahangiwe n'iki wowe ayifuza ariko tubona n'iki uko tutamaze kubona abarundi uko tumeze tumaze gutera imbere turavuga ati tuzokorera ariko iyo tumaze gutera imbere ntituba tukibifuzira bihagaze nk'umuminisitiri avuga ati mamute na sitepoje izi ifate wo gufashanya hagati y'urwaruka uno munsi hari ishomeye yenda miliyoni hano mu burundi yoba ariko akora ibyo kugira ngo basi byibuze batuma bakira nk'ishyirahamwe y'urwaruka basi bashobora kuba byose bafasha muri ino minsi y'ubushomeri baba barimo banatanga ariko bababindira ibyo bamaze gukora n'ikintu kintu bariko barakora ikindi kintu rero nagira namutera intege no kuri ni byiza ni- novuga ati kuraje kandi agire ko azaba akoze hari ibintu byinshi benda kurobuserva niho ngaha mu gisagara cya bujumbura nko kubigeme ugasanga eh, nyene bambara nyene bizerwa kandi ibintu kabisa bidashemeye baraye bagerageze kuba batanga eh, nk'inyigisho no kuri zedika kuri aba bashiki bacu kugira ngo byibuze twabe ko reputine tradisione twabe ko eh, hari ukuntu tuzoziga ariko dushaka tuzo kuba dufite ubundi bumeze neza murakoze Egome Ange Bernice Ingabire mwishure ira, u- irankunda.
ndabagore gato musubire mu kibazo cyose sinacubise neza Egome hari ikibazo ca mbere yabajije ati ikintu umuntu kiboneka umaze gushikako ibujumbura nk'akarori ibujumbura igitega aho wagiye ikintu uvuga uti genda ngaha anye ngiki ico misi Burundi nakoze niki ikindi kibazo yabajije ati imigambi yo gufasha urwaruka mufise niyahe yabateye n'intege arabasaba kandi no gufasha kugira imico y'ikirundi igarukirwe ku ngira yagombye kuvuga ku nyambaro z'abana b'abigeme ndetse n'abana bakiri bato usanga bari- batitura imico y'ikirundi
ego eh, ikintu je nobamvuga yuko noba maze gukora kiboneka eh, novuga ati uwo munsi noba ndacishimiye ica mbere coco eh, noba naragize uruhara kugira ngira izina rya misi ruhundi rigaruke kuko ubunye abantu bose bazi ko hariho umumisi umumisi eh, yagerageje gukora bon barabimbwira sibwo ngo nitwe ndishima muga eh, novuga ati naragaragaje gukora kugira abantu basubire kubona akamaro ko mu minsi kandi novuga ati yuko byaba byarateye intege urwaruka ruri inyuma eh, kugira nabo ba- bagerageze amahirwe yabo ba- barakubona bakagufatira nk'akarorero bakavuga ati nimba uyu yarabikoze twa tumuzi eh, mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu kibano natwe turashobora kubikora hama ikindi naco no- navuga ko noba nakoze kiboneka kuri ijya ndwara y'ubugaru kuko niyo nakoreye ko cyane rwose uwo mwaka hari abana baba baravuwe kubera ko babyumvise turiko turabivuga aha cyangwa hariya hari n'abashinze intahe mu minsi turimo tugira twari kuduhimbaza journée internationale yahariwe ubugaru bavuga umunsi mpuzamakungu wahariwe ubugaru hama barashima intare bavuga ati hari byinshi twumvise ariko babivuga mu gihe mwaca ku maradiyo muko mubivuga nka misi buhundi novuga ati nagikoze yoba ari nagikoze mu mugambi na niyemeje wo guhimiriza cyane hama abantu barabimenya hama ubu nawe uko babimenye nyene tukaba turiko duja kudoda tubereka ivyavuyemwo dusaba yuko nabo boronka aka boronka amahera abavyeyi kuza bariyunguruza uko haba hari ku- ku nzu zitatu zitatu bagaruka kwivuza kubera abantu baba bamaze kubimenya biroroshe cyane yuko baza kubishigikira kuko baba babona yuko eh, ari ikintu ciza hama eh, ikindi naco novuga ni mu bikorwa vyo gushigikira urwaruka ubu dufise eh, cane imiko- ibikorwa vyo ku ubu turetse mu gihugu cacu hari ubushomeri bwinshi kandi yuko twese tutazoronka akazi ka leta eh, ni- ni ikintu rero twitwa turakora co gukoresha impano zacu impano twawe ni imana nimba ucapa eh, ubikoreshe kugira ushobore kuronka akazi ushobore no kugahana abandi nimba uzi guteka nimba uzi eh, ku hari aba- hari n'abantu bagira make up novuga bijya byo gukora abandi bantu ugasanga barabikoze kandi babikoze nk'akazi kubera ko babifashe nkama ba- nk'ibintu bakunda hama bakabikora eh, babishizemwo novuga Ubwira babishizemwo n'umwete, umutima wabo ubwira n'umwete.
bakabikora eh, umwete hama ugasanga ni ibintu bivuyemwo eh, akazi kiwe kandi ashoboye guhana akazi n'abandi ego mu gifaransa novyita turiko tugira promotion des talents guku- gukura muri izo mpano imana yaduhaye gushobora kuzi- kubesha- kubeshwaho nazo Eh, zikababeshaho hari nu yavuze n'ibijyanye n'imico y'ikirundi usanga yaratitutse cyane cyane urwaruka mufise urunganywe rumwe eh, akarorero nka mu bisagara i Bujumbura bya Gitega usanga eh, abategetsi bama bariko barirukani n'abigeme cyane cyane ku bijyanye n'inyambaro hari ico muri ko murakora kuri ico kibazo
Ah, ego eh, mu mpanuro n'umukuru w'igihugu yaraduhaye yari yabivuze yuko agiye kugira itegeko rizotuma bazafata buri wese atwi- atikwita atambara nk'umu- nk'umurundikazi hama twebwe aho tugerageza kuja turagerageza guhimiriza urwaruka tuba turi kumwe kubabwira yuko eh, mu muco no mu karanga kacu umwigeme umurundikazi mwiza ari ubega- ari ubegwa yikwije dukwiye tu- dukwiye kubona ahubwo yuko ako karanga kacu dukwiye kuja kukagendera kuko arivyo bituma arivyo bigi- tugize abarundikazi yego hama nkizeye ko bizotanga eh, resulta nziza Ego me- novuga ego me- reka twakire sinzi umunsi sinzi umunsi muratwumva
kumva ego me- ufise amasegonda make cyane tugusaba unyarutse Eh, nasha- ndashaka kubaza iyo o, Bernice Mhm.
ko mvuze nigeze ku- mu mwanya yaraheze kuvuga yuko bamwe bashobora gukoresha amatara yabo n'ibiki Mm.
nko mu bintu byo kwiteza imbere Mhm.
none nka we wewe yagize amahirwe a- itara ziwe akazerekana kandi zikagira icyo zimufushikanyeko Mm.
nk'abantu badafise izo zindi tara zo gushobora nko kugira creativity nk'ikintu ki- yoba amaze kugira d'investissement gishobora gufasha nk'abandi kabaha akazi kibari nk'ikihe kubera igeze kwibanda kenshi gufasha abantu b'ibimuga gutyo o n'ibi- n'ibi- n'ukuntu bama bagendera abantu nka- Ego- nk'abana ego me- kuko- egome ura- urakoze yakumvise ange bernice ingabire ibintu uri kurafasha kugira imigambi kwerekana imigambi kugira abandi biteze imbere n'iyayo
ego Mu eh, mwanya hari mutoyi igikorwa kimwe cane.
twakoze ego hari igikorwa kimwe twakoze uherutse cyitwa artalante cyaje gufata gufasha abanyeshuri aba- abantu bose bafise ingabirano yo gucapa canke yo gushushanya eh, ba- bashobore kumenyekanisha ibintu- ibikorwa bakora hama duhejeje kuyikora hari benshi bamenye ivyo bakora hari benshi bagiye baronka abantu benshi bababwira ngo babatapire ugasanga babironsemo uburyo barashobora kwiyungunganya barasamara bus hama hari na konkuru yaciye iba muri iyo minsi nyene batanu muri bo baratorwa konkuru n'atanasendari yemwe ibihugu byinshi gose hama batanu b'abarundi baratorwa urumva iyo ni intambwe dushima cyane ubu ubu kandi n'ubu hariyo eh, irushanwa riko riba rya east african cities ko muri ryo gushushanya ama amalogo ya east african Urakoze, amashusho ura- ya east africa urakoze.
na bariko bara- bariko baraparticipamwo twizera ko n'abantu bazotorwa ego.
urakoze ange bernice ingabire eh, miss burundi bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi n'indwi murakoze ku mwanya mwaduhaye
yego murakoze cyane namwe ko namwampaye akanya ko kuyaga n'abanywanyi banyu hamwe no gushikiriza imigambi yanjye yego me ni naha turangirije ikiganiro muri sanga cyo kuri uyu munsi wa gatanu banywanyi b'ijwi rya amerika ibiganiro bica ku ijwi rya amerika birabandanya mwari kumwe na aloyizi bigira imana kuri mikoro mu buhinga bw'ibyuma twari kumwe na inosa kimenyi